iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi turi kumwe ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa kane itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani tangishaka ikaze mwese turavye muri iyi mihora abantu bakunze gukoresha bita amarezo sosiyo hari abaheza bakabikoresha ubundi buryo bunganya umutekano wa bagenzi babo na cane cane ugasanga barungika inkuru zo kubesha inkuru zo gutyozanya n'inkuru zitajanye n'imico kama y'abarundi uwo ni umushikiranganji w'umutekano mu burundi alain guillaume bunyoni avuga ko ubushikiranganji aserukira bugiye guhana abazokoresha ubuhinga bwa none mu, mu guhungabanya umutekano canke kugira ubundi bugizi bwa nabi ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru yerekeye ibikorwa byo gusaka ibigwanisho vyakozwe mu gisagara ca bujumbura kuri uno munsi mugume ku maradiyo yanyu mu burundi umushikiranganji w'umutekano alain guillaume bunyoni aragabisha abashaka guhungabanya umutekano bakoresheje ubuhinga bwa none ict ko ubu igipolisi gifise ubuhinga bwo gufata i- gu- bwo gufata eh, abashaka guhungabanya umutekano bakoresheje ubwo buhinga yabivuze kuri uyu wa kane mu gihe kuva ku itariki ya cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatanu gushika kuri mirongo ibiri Ah, iyo iyo misi yitiriwe ubuhinga bushasha bwo gutumatumanako inkuru ya eloge wiri kaneza
umushikiranganji w'umutekano yibutsa ko ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako amakuru tekinoloji de l'information et de la communication tise mu mfunyapfunyo y'igifaransa bwahinduye isi nk'agatumba aho umuntu wese azinanye na mugenzi we ariko kandi ubwo buhinga bumeze nk'umusozi wa bitemba mabi n'ameza alain guillaume bunyoni tukanabona yuko muri ubwo buhinga bwiza cane bushobora guhinduka kubangamira umutekano mu gihe abantu batabukoresheje neza tugahamagarira rero ababukoresha kwibarana ntaryo ico cose biciye muri ubwo buhinga cohungabanya umutekano aho turahera nko ku abasuma bakoresha ubwo buhinga ugasanga barinjiye mu mihora y'abantu mu vyo bandika bakabibiba canke bakabihindura uko batavyanditse zaba inyandiko canke amasanamu n'ibindi hari n'abandi bakoresha ubwo buhinga muri ibi bihe vya none aho ubwo buhinga busigaye bunafasha kugira ngo ihererekanywa ry'amafaranga rishobore kugenda neza bakavyinjiramwo bagaheza bakanyaga ubutunzi bw'abandi bakanyaga ubutunzi bw'amabanki iruhande y'ivyo kandi hari n'ikindi umushikiranganji bunyoni abona kibangamiye umutekano w'abarundi n'ababa mu burundi muri iki gihe n'ikoreshwa ry'imihora yitiriwe réseaux sociaux mu gifaransa turavye muri iyi mihora abantu bakunze gukoresha bita amarezo sosiyo hari abaheza bakabikoresha ubundi buryo buhungabanya umutekano wa bagenzi babo na cane cane ugasanga barungika inkuru zo kubesha inkuru zo gutyozanya n'inkuru zitajanye n'imico kama y'abarundi aho rero turabwira abasanzwe bakoresha ubwo buhinga mu buhinga bwiza budufasha kugira ngo dutere imbere twiteze imbere mugabo harakenewe yuko abantu babukoresha bakabukoresha mu kuri bakabukoresha mu bwitonzi bakabukoresha no mu neza yo kugira ngo biteze imbere bongere bahanahana inkuru zubaka zinaremeshanya umushikiranganji w'umutekano yemeza ko abagerageza gukoresha ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako amakuru mu guhungabanya umutekano canke kwiba no gutosekaza ishusho z'abandi badasiba gutabwa muri yompi bama bagunduwe kuko n'ibintu bakora mu bu- bihinga buhanitse bw'uruyeri ariko dukoranye n'abanyene batanga imihora tugakorana na ARCT abantu barageza bagafatwa kuko hariho ingingo zafashwe z'ingene biyandikisha bandikisha amakarte simu yabo n'ingene babwirizwa kumenyekana aha turanatera n'akamo rero abajejwe gutanga imihora abajejwe kandi gutanga ubwo buryo bwo gutuma tumanako ko batodebukirwa bobandanya basaba umwirondoro ukwiye neza ku muntu uwo ari we wese bahaye umurongo bakamumenya ku buryo n'igihe azogira ingorane bazoshobora kumutabara canke igihe azotera ingorane abandi bazoshobora kumukurikirana bafatanyije n'inzego z'umutekano agafata ubwo buhinga burahari rero twokebura abashaka kwikikamukiza yuko ejo canke hirya y'ejo nabo nyene bashobora gufatwa mu gihe boja muri ubwo bubisha bisunze ubuhinga bwo gutuma tumanako bwa none ku itariki ya cumi n'indwi ukwezi kwa gatatu uyu mwaka umushikiranganji w'ikigega ca leta yashizeho itegeko ribuza abantu gukoresha inimero zibiri zo mw'ishirahamwe rimwe ryo gutumatumanako amakuru atabanje kubisabira uruhusha mu kigo c''igihugu kijejwe gucungera itumatumanako amakuru ARCT ishirahamwe ritazovyubahiriza ritegerezwa kuriha adabu y'imiliyoni zitanu z'amafaranga y'amarundi co kimwe n'itazokwitwararika ko ata muntu n'umwe akoresha inimero itanditse kw'izina ryiwe ikiringo c'amezi abiri nico cari cahawe amashirahamwe kugira ngo yerekane abantu bafise inimero zirenga imwe n'igituma bazisavye deogratias ruri mu nzu umuyobozi mukuru w'ikigo arct ahasigura icatumye leta ifata iyo ngingo twasanze abakoresha ubusuma abakoresha iby'ubwicanyi usanga afise amakate sime zirenze zibiri hama twagenda kuraba aho bagiye kwiyandikisha ugaca usanga uwutoye ariko arakoresha iyo telefone siwe aba yifise mu buryo rero kugira ngo dushobore kugabanya abaca ku makate sime menshi kugira bakoresha ubwicanyi kugira bashobore kugira ubusuma batera ubwoba abantu nico gituma ubuye hagiyeho ingingo isaba yuko ukeneye kuronka kate sime irenga imwe uteza kugenda kurya bajya batwara imihora ukavuga irenze imwe ico yironderera bagaca baba yuko ifoto ari iwawe bakaraba yuko aho wanditse uba ariho hanyuma basanze ari uko biri nta n'umwe azokubuza gutunga ikate simwe irenga imwe canke zibiri z'umuhora umwe ubuhinga bwa none ubu bwahindutse ngendanwa kuko ku isi abantu babukoresha rwose mu matelefone yabo aho kubukoresha mu mashini nyabwonko nk'uko vyari biri mu myaka iheze mu burundi hari abantu miliyoni zine bakoresha telefone ngendanwa ku barundi barenga imiliyoni cumi gato ibicindwi kw'ijana muri bo nibo basanzwe bakoresha ubuhinga bwa none internet mu matelefone yabo eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze cyane eroje wiri kaneza uyu munsi igipolisi cagize isaka ry'ibigwanisho mu mazone ashika kuri ndwi y'umugwa mukuru wa bujumbura mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na moise nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi amubwira icatumye bagira ico gikorwa
ego murakoze nk'uko mubivuze habaye igikorwa kandi si irya mbere kiba cari gisanzwe kihaba nk'uko mubizi igipolisi c'uburundi kijejwe gucungera abantu n'ivyabo muri ico gikorwa rero harimwo ugukinga mu gukinga no kuvuga ko bakora ata kintu gihungabanya umutekano kiraba bivanye ku buhinga bwo kurondera amakuru no kuyakorerako igikorwa cabaye n'igikorero gisanzwe cane mu bindi bikorwa igipolisi gisanzwe kirangura aho gikora ibikorwa vyo kuraba ko ata kintu canke umuntu gishobora guhungabanya umutekano mu karere canke muri aka canke kariya ni gake ko hasakwa nko mu mazone ashika indwi y'umurwa mukuru wa bujumbura icarimwe amakuru mwaronse iyo bavuga ko hariho abantu bashaka kudurumbanya umutekano muri ayo mazone oya si ukuvuga ko hari abantu bagomba kudurumbanya umutekano kuko muravye n'igikorwa cabaye hariho inzoga zitemewe n'amategeko bita umudiringi zafashwe hatareke ziraseswa ivyo bintu byose rero biri mu mirimo ya misi yose y'igipolisi co kugira ngo kuko izo nzoga abazinywa barahungabanya umutekano mu miryango mbeka mbere zikagira n'amagara zikabatuma bagira n'amagara mabi kubera ko abazinywa kenshi bakunda kubyimba amaguru bakuzura n'inda ni igikorwa rero gisanzwe cyane rwose turetse icyo gikorwa cyo gutora izo nzoga zitemewe n'amategeko hari ibigwanisho muba mwafashe yego kuri ibi by'ibigwanisho twovuga muri zone ya rohero hatowe amasasu mirongo irindwi n'umunani y'inkoho yo mu bwoko bwa karashinikov amasasu mirongo ibiri n'atanu y'inkoho bita jetwa amasasu umunani y'inkoho bita pistole n'amasasu abiri y'inkoho bita mikarashinikov abafashwe ni bangahe abafashwe muri mu ngagara muri karitiye ya gatanu hahagaritswe abantu mirongo ibiri n'icenda twokwita bamwe baba badafise ibibaranga bamwe dusanga batanditse muri ya makaye yerekana ababa mu muryango kanaka abo bantu rero bakaba baciye baja mu minwe y'abajejwe intwaro chef de zone mu ngagara na chef de quartier w'iyo karitiye ya gatanu hamwe n'abasanzwe bajejwe umutekano aho mu ngagara bakaba rero habananije igikorwa co kuraba abantu aho baba no kubasaba abatagira ibibaranga ko boja kubirondera abatari bakire muri abo bakaba muri uwo mwanya turiko turavugana bamaze kurekurwa hahagaritswa kandi abantu babiri muri buterere bikekwa ko boba ah, bakorana ah, n'abamaze iminsi bahungabanya umutekano aho mwibuka ko ba- hatima- hatewe amagrenade hari n'igrenade yahita yakomerekeje abantu batari bake eh, ku isoko ya ngaho oye mu buterere Um- umutekano kandi usa n'uwatosekaye ah, muri komine ya gihanga murashaka kutubwira amakuru yerekeye uyu mutekano wahungabanye abagwanya ubutegetsi baba batanye umutwe n'abajeje umutekano amakuru y'ibyabereye igihanga ah, gushika ubu ntiturayegeranya ngo tuyaronke neza ngira ngo nitwamara kuyaronka turashobora kuyabashikiriza moyize nkuru nziza oh, mu icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'uburundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe turabashimiye murakoze cyane fadeke ngo ndikije kuri icyo kiganiro edward wimana icagera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yahawe agashimwe n'ishyirahamwe ntabariza rihurikiyemwo abahoze ari abafungwa ako gashimwe yagahawe kuko yitanze mu kwitaho ikibazo c'abanyororo na cane cane abari bafungiwe imvo za politike mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibindi kuri iyi nkuru jean bosco ndarurinze
tubanze tuhaguruke twibuke bene wacu firimato mashini damiyano efeme n'abandi benshi banyonzwe murazi nagiye kumwigirya gishingo narimwo nkarokokwa uwo ni jean marie nshimirimana aho yariko aratanguza ibirori vyo guhimbaza isabukuru y'imyaka cumi iheze ishirahamwe ntabariza arongoye rivutse iryo shirahamwe rihurikiyemo abahoze ari abanyororo yabanje kwibutsa abo bahoze ari imfungwa uno munsi bidegemvya icatumye baja mu nyororo aca batekerera impanuro murazi icatumye tuja murajya amabohero muracacibuka je sindi umunyepolitike ariko nshaka mwebwe ntituze dusubire kugwa aho twapfuye tuhakuwe na leta y'u Burundi twemera kandi twitoreye ntituze dusubireyo havugiye u rwanda ngo hagarara bwuma bamwe muri twebwe duca dusimbira ku batutsi turatema ibyo ntitubitera sibyo kubera habaye imbarutso muze mutege amatwi umuntu ariko arabigisha iby'amahoro muze mumushyigikire ijana ku ijana murazi igihe twafungurwa ko twabisezeranye nyene icubahiro petero nkuru nziza umukuru w'igihugu cacu nawe agaca dusaba ibi bintu bikurikira bibiri tugenda mwubake igihugu canyu umunsi yaturekura murazi ko yaripomereye kuva kera hamye haboneka abanyororo bapfungwa ijwi rya amerika ryarondeye kumenya abahoze ari abanyororo baje muri iryo shirahamwe abari bo inyishu ni ya jean marie nshimirimana arongoye ntabariza Eh, imyaka yose uko yagiye irakurikirana iyo cumi leta y'uburundi yagumye irekura abanyororo ico gihe twari twashinze iryo shirahamwe tuvuga tuti ni ishirahamwe ry'abari bapfunga ivya politike mugabo dusanga n'ababa batari bapfunga imbo za politike twoba tubarenganije Tu- nico gituma rero iri shirahamwe rihurikiyemwo abahoze bapfunzwe n'imiryango yabo tuzobandanya rero n'abapfunguwe tubakira edouard nduwimana icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yahoze ari umushikirizamanza mukuru wa parake ya kirundo mu kiringo c'intwaro mfatakibanza yahawe agashimwe n'iryo shirahamwe ntabariza ako gashimwe yagahawe nk'umushikirizamanza yashoboye kwitaho gusumba abandi bashikirizamanza abapfungwa na cane cane abari bafungiwe ivya politike ni mwebwe mwenyene mu baporokere bose b'u Burundi mwahangaye ikibazo abandi bakora ko bagasha c'abanyororo bitwa bamenja muracatibuka mu gutunganya ibi bikorwa kuwe twari mwatweretse ca gihe eh, mwa- twari dufunzwe aka gashimwe tubahaye tuhava tubaha ntitukabahaye kubera nk'icegera ca kabiri c'umukuru n'amashinga amateka tukabahaye nk'umukuru yabaye porokirere mw'ino komino ntara ya kirundo ukarenguka ku kivi abanyororo ukabacura bamwe bamwe akaba ari ababona bavyagiye imbere zawe edouard nduwimana icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yakengurutse imigabo n'imigambi y'ishirahamwe ntabariza iyo umuntu yibuka rero bituma adasubira mu byo yaciyemo iyo na cyane cyane ari bibi ndabakeje rero eh, kuri iyi migambi yanyu ndanabashimira rero cyane cyane yuko mushyira imbere kwibuka aho mwaciye bikabatuma mushobora ndetse no guhinduka ati ugufungwa si bibi wakosheje ikibi ni ukuzira ubusa nagira ndabibutse yuko burya nk'uko niko ndabivuga ugufungwa ugufungwa ni ibintu bisanzwe cyane kuko igikuru umuntu mbere y'uko umuntu afungwa ntabwo ari ukugira ngo umuntu ahereyo cyangwa agweyo bagufunga kugira ushobore kuyihanura niyo ntumbero nyamukuru y'uko umuntu bamushyira mu gasho nacyo gituma ndetse ku isi nzima ibihano byo gupfa bagenda babikura kuko iyo umuntu umukiriye urubanza rwo gupfa ni umwaka ari wo kwihanura mugabe iyo umuntu umukiriye umunyururu w'imyaka kanaka aronka akaryo ko kwihanura niyo ntumbero by'ukuri iyo gufungwa yo gushyira umuntu mu gasho iyo yakosheje ariko bikababaza rero cyane gusumba iyo umuntu agiyeyo arengana nibyo bibi cyane ku izina ry'abahoze bafunzwe bahimbaje isabukuru y'imyaka cumi irangiye bidegemvya jean manishimirimana arongoye ishyirahamwe ntabareza bahurikiyemwo yasavye icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka ko yokwama abashigikira n'urwego arimwo rukabashigikira mu mategeko atogwa ivyo eduard nduwimana yabibemereye ku giti ciwe yaciye yemera amabati asakaye inzu zitanu z'imiryango y'abahoze bafunzwe bafise uburaro butifashe neza mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika murika murikira ukuri
mbega ukuri kuzinda ikinyoma mbega ineza yotsinda inabi tworengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolence urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera isango ntigutange murika murikira ukuri
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda imyaka mirongo ibiri n'ibiri iraheze jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ibaye ibitari bike byaranditswe ko byinshi byaravuzwe ko filibert muzima nawe yaranditse igitabo avuga ukuntu bamwishe yanka gupfa aratanga inama z'ukuntu nyuma y'ingorane umuntu ashobora kongera kwiyubaka mu kanya gaheze yaganiriye na mugenzi wacu thomas kamirindi avuga ko guharira bishoboka
kamirindi we kubabarira birashoboka ariko bigira uko bikorwa kubabarira bigomba gukurikira ubutabera umuntu wishe nabanze aburane akatirwe noneho bamubwire bati dore igihano cyawe ngiki noneho asaba imbabazi cyangwa ahitemo kwemera igihano ariko kubabarira utaraciriwe urubanza ngo aba azi ingaruka z'icyaha yakoze azaba azasaba n'imbabazi z'iki ubutabera igihe butabayeho ngo umuntu igihano kimurye noneho yumve ko agomba gusaba imbabazi naho ntidutangira gucuruza imbabazi nk'abacuruza inzoga y'inteme n'abo tubabarira batabishaka bizaba ibya nkanangende njye noneho nk'urugero mu kiliziya ndi umukirisitu tugaturika tujya mu ntebe ya penetensiya ukavuga ibyaha byawe ukabisabira imbabazi ntabwo ndabona umupadiri uhagarara ku munara wa kiliziya yiwe ngo atange abusorisiyo generale no ku bataje gusaba imbabazi hagomba ko uwakoze icyaha atera intambwe yo kujya gusaba imbabazi noneho akerekana ko koko kimubabaje ko kandi afite n'umugambi wo kutazajya usubira noneho uwakorewe icyaha yabona ukwihana ugusaba imbabazi ari ibintu bivuye ku mutima atari ibya nyirabureshwa kuko yishakira kugabanyirizwa igihano cyangwa kuko twategetswe kubabarirana akababarira birashoboka rero ariko ngewe mbona mu myaka ishize ishize haba za politike za leta haba inyigisho z'abanyamadini bya bindi abahinzi bafata ikimasa inyuma yacyo bakahashyira ikimashini kigenda gihinga ushyize ikimashini imbere y'ikimasa ntibigenda ukwiyunga ukubabarira bigomba kuba ingaruka z'ubutabera ntabwo kubabarira bibanziriza ubutabera noneho rero kwigisha amateka nyakuri johnson nawe yabikomojeho nk'aka kazi wakoze ko kwandika amazina y'abo mwabanye y'abo mwareranywe y'ababyeyi n'abandi biri muri urwo rwego ubwo cyane rwose kuko kwigisha bizadufasha kutibagirwa byandikwe bimenywe bamenye ko jenoside yagenze bamenye ko abahutu bishe abatutsi abahutu bamwe ntabwo ari abahutu bose we ntabwo ari bose none tutaravuka nawe yarishe abishe bari abahutu ariko abahutu bose niba ntibishe biranantangaza cyane ko tuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi ariko ntituvuge n'abayikoze ukagira ngo ese yakozwe nande ni abanyamahanga baje bica abantu abandi ngo ni interahamwe zishe abantu ese muri mirongo itanu n'icyenda interahamwe zabagaho ariko ariko abatutsi barishwe bishwe n'interahamwe se muri mirongo na gatatu abatutsi barishwe ariko interahamwe ntizabagaho muri mirongo cyenda hari benshi hari henshi abatutsi bishwe ariko interahamwe ntizabagaho icyita rusange ku bishe muri mirongo itanu n'icyenda ku bishe irindwi na gatatu ku bishe icyenda na kane ni ikihe ni ukuba ari interahamwe cyangwa ni ukuba ari abahutu ntabwo mvuga ngo bose barishe niyo mpamvu nshaka ngo ubutabera bubeho butwereke ngo ninde wishe ninde utarishe uwishe ahanwe nasaba imbabazi nzimuhe cyangwa na leta izimuhe kuko nayo ifite ubushobozi bwo kuzitanga hari n'ibindi byabayeho ngo abahutu bagasaba imbabazi z'icyaha batakoze ibyo byose kamirindi we ubu ngubu umwana wanjye nintambura amafaranga cyangwa ninguhemukira umwana wanjye azaza gusaba imbabazi ku icyaha ari gatozi byakozwe n'uwakoze icyaha ngo ninjye kumubuza amahwemo abisha abantu bagasaba imbabazi utarabisha arazisaba iki kwandika rero kuri jye ni ukuvuga ko hari abisha abatutsi barishe nabi ntitugomba kubyibagirwa kuko ntitunabyibagirwa bizongera hanyuma ni ukubigisha ko muri ubwo buzi bwose harimo n'abahutu bake bagize neza kuko n'abatutsi barokotse no kugira ngo inkotanyi zibasange benshi zabasanze ari uko hari uwabaha gutuzi kuko ntabwo twihishe mu minyobo ngo tumaremo amezi angahe zize zidusange tutarya tutanywa na bake barokotse bafite ababarokoye mbere y'uko inkotanyi ziza kubarokora hari ababahishe hari ababagaburiye hari ababagiriye impuhwe radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite nta kiruta imana nta kiruta imana we urahura akomeye ndabumva ndakomeye yego nawe ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo cyawe mu magambo magufi bagomba magufi bagomba mbaze uyu mutumire mwatumiye ngaho nshaka kumubaza ati mbega none iyo nyabwoko ko ryagiriwe abatutsi byo mu rwanda ubu abahutu ntabwo baba barapfuye noneho abahutu baba barapfuye ubu bukwitura iki bubaza ndi none bukwagiriza ndi ko biciwe n'abandi ikibazo rero murabaze uyu mutumire ari ku murongo agire inihumure ampaye nta kirutima urakoze muzima we uyu nta kiruta imana wamusubiza iki namusubiza ko aho nari umugombwa mbonye abatutsi bicwa nakurahira ko nta muhutu nigeze mbona wicwa niba hari ahandi hishwa abahutu icyo nzi kindi naba narakurikiye ariko mu buhamya bwanjye nta muhutu nabonye wicwa aho nari inzu iwacu umugombwa niba hari abandi bahutu bicwa uko nirirwa nsaba ubutabera nabo bazahabwa ubutabera icyo nakongeraho ni uko nta bahutu bakorewe itsembabwoko habaye irimbura abatutsi ryakozwe bagamije kurimbura ubwoko bw'abatutsi ibyo ni ibintu nahagazeho ni ibintu byankozeho niba hari abishe abahutu nabo bagomba kuzabibazwa niba hagomba kubaho ubutabera ariko icyo mpagazeho ni ikindi nzi ni uko nta ntambara jenoside yabaye bica abatutsi uwaje guhagarika jenoside iyo aza akurikiza amasezerano y'ijeneve ubanza ntawe yari gusanga akiriho njya nibuka ko ingabo z'abarusiya rimwe soviyetike arme ruje iyo iza kuza bagenda nk'abaki ntabwo bari kugera oshwitz berikeno ngo bagire uwo basanga akiriho nibaza ko nanone guhagarika jenoside icyaha gikomeye nka jenoside biragoye kubivuga mu kinyarwanda ariko ugomba gukoresha imbaraga zose zishoboka kandi niba hari abapfuye muri iyo nzira yihuta ijya guhagarika jenoside nta wabishe agamije kurimbura abatutsi ariko nanone ntiyari kugenda yitonze ngo atagira uwo ahutaza ngo azagire n'uwo arokora ntabwo mvuga ko kwica umuntu urengana bitagomba guhanirwa icyo mpamya ni uko nta muhutu wakorewe jenoside icyo mpamya ni uko iwacu mugombwa nta muhutu wishwe nzi ni ahantu mvuka imirambo nabonye yose niyo abantu nari isanzwe nzi nta murambo w'umuhutu nigeze mbona nta n'inkomere y'umuhutu nigeze mbona noneho duhamagare emile emile wiriwe neza ndabambwige nawe ikibazo cyawe mu magambo magufi ikibazo rero nagira si ikibazo ni nk'intererano eh ariko mu magambo magufi ego uwo muntu yanditse afata umwanya nk'uyu wose ariko arandika ku bintu by- by'amajenoside by'abahutu bishe abatutsi cyangwa iby'abatutsi bishe abahutu jewe sinasaba yuko umuntu yofata umwanya konona amahera yiwe ariko arandika ibitabo asohora agira ama impression ku bintu nk'ibi kuko niba twarabiciye nko mu burundi cyangwa mu rwanda ntidari bikwiye kuba bigaruka bashyira ku- kubitwibutsa bashaka kubitwandikira nka twibutsa tukira abagene kuko biratugena bitwibutsa abo twabuze cyangwa bitwibutsa akahise kabi bishobora no kubitera ingorane mu mutwe cyangwa mu buzima ko rero igihugu cyangwa isi iri mu bibazo by'iterambere umuntu yarakwiye gufata akandika murazi ko mu burundi siko cyangwa no mu rwanda ndetse no muri afurika turiko tugwana n'ibigo n'ikibazo cy'akazi abajene benshi barakenye nterakwiye rero gu- je mbona umenga nterakwiye gukoresha umwanya ariko yandika ivyo by'amacakubiri cyangwa by'amajenoside ahubwo yarakwiye guta umwanya yandika igitabo a- abwira abajene uko bukwiye organiza kugira ngo nabo batere imbere cyangwa buri wese mu gihugu atere imbere ivyo vyo ko byabaye twasatomboye tukakira cyangwa tukabivamo akandika ku bindi bituma uburundi butera imbere cyangwa u rwanda rutera imbere ndetse na afurika murakoze emiri wamusubiza iki se filiberi we iyo ubona ahantu hari itongo ujye umenya ko hahoze inzu ese urubaka urajya urajya nko kubaka ahahoze itongo itongo numva icyo ko ari uburundi hari iki- twitwa ko tuvuga ururimi rumwe ariko itongo mu kirundi ntabwo bivuga rurimi bivuga umurima
itongo ikinyarwanda itongo ni ahantu hasenyutse inzu Nu- nuwiha kubaka gusa ukubaka gusa utagomba kureba impamvu urimo wubaka mu itongo uzongera usenyerwe ahantu mukomeze wubaka bwongera usenyerwa nkavuga ngo nitutabanza kumenya ko habaye jenoside irimbura abatutsi ryasenye ibintu byose u rwanda rukaba rurimo rwisanasana n'urwisana rutabanje ku- gukuraho n'impamvu ituma basenya tuzahora twubaka tunasenya kandi nta n'umwe ubyungukiramo ahahoze ahari amatongo hahoze amazu niba gushyiramo n'umuturirwa utabanje gukuramo icyatsi gukuraho icyatumye mbere hasenywa vani shansi avuga rero twandika ibitabo kuri jenoside tukamenya ko akazoza kacu gasi- kazame- eh, tugomba kumenya n'akahise tukamenya ngo byagenze bite kugira ngo u rwanda rugere hariya twakora iki kugira ngo tutazasubirayo noneho tukubakira ku musingi uhamye utarimo za mine za macakubiri z'ihonyabwoko none se emiri hari akandi kantu yashyizemo ati urandika amacakubiri wamusubiza iki emiri ntabwo nkeka ko yari bwasoma igitabo cyanjye kwandika ibyambayeho nkatanga ubuhamya bwanjye nabaye victime w'amacakubiri ariko ntabwo ndi uw'amacakubiri ndavuga uko byangendekeye ndavuga uko byagendekeye umuryango wanjye ntabwo umwana wanjye utazigera ugira nyirasenge kandi nari mfite bashiki banjye bane nakora nk'abo ntabo nigeze ngo kugira ngo ntamwigishe amacakubiri ahubwo kabiri agize neza ko mbaga icyo kibazo kuko mu bintu bi- byanteraga ubwoba nandika wa mugani nashakaga kuvuga nti ko umwana wanjye umuntu wese uzasoma iki gitabo ashobora kuzasoma umujinya wundimo urwango rundimo kandi ko atari cyo nshaka guha umwana wanjye nshaka kumubwira amateka ariko nkanamubwira ibintu byubaka bimwubaka ujya wibuka filime bandika ngo ansana na bi ni uko ahanini ziba zirimo viyoranse ntabwo nifuzaga kwandika igitabo umuntu azasoma akamera nk'uvuye kureba filime dorere nashakaga kwandika ubuzima bw'abantu banjye babayeho bate babayeho gute bishwe gute ntabwo nzi ntabwo mbitindaho nzi ko bishwe nanditse rero nashatse n'abansomera kugira ngo bamuhere niba hatarimo urwango rwinshi niba hatarimo umujinya mwinshi urakoze thomas kamirindi guteramisha icyo kiganiro n'umushinga ntahe filibert muzima aho ni naho duherereje ibiganiro byo kuri ino saha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano ku iradiyo ijwi ry'amerika site yacu ya interineti aho mushobora kuronka ayandi makuru n'ibiganiro ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye fatuma kalala alimasi yadufashije mu buhinga bw'ivyuma